iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki zitanu z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na oriane itangishaka mu burundi imvura y'isegenya yaguye kuri uyu wa gatatu mu ijoro muri komine mugina y'intara ya cibitoki yahitanye abantu bashika kuri mirongo ibiri n'umunani kuvuga hano hari umuryango w'abantu indwi bose nta n'umwe ubona ko bariko barabaza ubu ibyo byagiye bibahamba imisozi yose yamanutse hirya imisozi yose yamanutse nta murima n'umwe usigaye nta n'ukongera kurima
uyu ni umwe mu bantu baba muri komine mugina mu ntara ya cibitoki mu burundi bahuye n'ibyago by'iyo mvura y'isegenya iyo nkuru n'izindi zo mu karere k'ibiyaga binini hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze mwese reka duhere ku nkuru zivugwa hirya no hino ku isi incamake yazo tuhereye muri nigeria abagize abagizi ba nabi eh, banyuruzwa eh, banyuruza ubwato eh, banyuruje abadereva hamwe n'abakozi cumi n'icenda mu gitero cabereye ku nkengera y'igihugu ca nigeria nk'uko mugenzi wacu frederic nkundikije abidushikiriza abagizi ba nabi banyuruza abantu mu bwato barinjiye ku nguvu mu bwato butwara ibitoro bw'igihugu c'ubugereki ku nkengera y'ibahari y'igihugu ca nigeria bagira imbohe abantu cumi n'icenda barimwo abadereva n'abakozi bo mu bwato bava mu gihugu c'ubuhindi n'igihugu ca turikiya inkengera y'ibahari mu gihugu ca nigeria iri mu za mbere ku isi iberamwo ibitero vy'abagizi ba nabi nk'ivyo itangazo ryasohowe na ba nyene ubwato ejo ku munsi wa gatatu rivuga ko abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho bikomakomeye binjiye muri ubwo bwato bwitwa Neve Constellation ku munsi wa kabiri ku mugoroba igihe ubwo bwato bwari buvuye ku kivuko cyo mu gisagara ca Boni abadereva hamwe n'abakozi bose bo muri ubwo bwato bagizwe imbohe n'abahindi kiretse umunyaturikiya umwe nk'uko byatangajwe na ba ubwato abandi badereva indwi b'ubwo bwato babugumyemwo bahawe amategeko yo kubutwara mu kibanza gitekanye nk'uko iryo tangazo ryabishikirije iryo tangazo rivuga kandi ko abategetsi bose bajejwe ibibazo by'umutekano bamaze guhabwa amakuru ico gitero kandi ko ibikenewe vyose biriko birakorwa kugira ngo abo bantu barekurwe mu maguru masha
andi naho umuyobozi w'umutwe w'abadepite mu nama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika yasavye komite ishinzwe inzego z'ubutungane kwandika ingingo zagiriza perezida donald trump aho ni mu mugambi wo kumukuza ku butegetsi bita mu congereza impeachment mugenzi wacu thomas kamerindi aratubwira ibindi mu ijambo rigufi yavugiye kuri televiziyo nancy pelosi yashinje perezida trump ko akoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu yavuze iri jambo nyuma y'imyanzuro ku maperereza yakozwe na komite zitandukanye komite z'umutwe w'abadepite amaperereza yashojwe ejo kuwa gatatu n'ubuhamya bw'abarimu bane bigisha iby'amategeko muri kaminuza zitandukanye bari batumiwe na komite ishinzwe inzego z'ubutabera mu mutwe w'abadepite umwarimu umwe yari yahamagajwe n'abarepubulikani yavuze ko kuri we nta cyaha abona giteganywa n'itegeko nshinga perezida trump yaregwa abandi batatu bo bari batumijwe n'abademokarata bemeje ko perezida trump yakoze ibyaha biremereye birimo ruswa no gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu komite ishinzwe inzego z'ubutabera nirangiza kwandika umushinga w'ikirego umutwe w'abadepite wose uteraniye hamwe ugomba kucyemeza mu itora kubera ubwiganze busesuye abademokarate bafitemo bizeye ko ikirego kizatambuka nta ngorane naho sena izaburanisha perezida trump naramuka rero arezwe yiganjemo abo mu ishyaka ryari ry'abarepubulikani bityo perezida trump yizeye ko sena izamugira umwere maze akaguma ku butegetsi
hirya no hino ku isi kandi ubwato bwibiye ku nkengera y'ibahari mu gihugu cya Mauritania bwahitanye ubuzima bw'abantu barenga mirongo itanu n'umunani reka mugenzi wacu frederic nkundikije bitubwire mu idonido yabyo abimukira barenga mirongo umunani barashoboye koga mu ibahari atlantique bavuye mu bwato bwariko buribira mu gihe abandi mirongo itanu n'umunani barokowe bariko batwarwa n'amazi muri iki gihe bariko baravurirwa mu bitaro vyo mu gihugu ca mauritania ubwo bwato bwari bwavuye mu gihugu ca gambia mu ndwi iheze bwari butwaye abantu ijana na mirongo itanu barimwo abakenyezi hamwe n'abana ubwo bwato bwari bugiye mu mazinga y'igihugu ca espagne ile canari bwatanguye kwibira igihe bwariko buregera inkengera y'ibahari yo mu gihugu ca mauritania bugiye kurondera ibitoro hamwe n'ibifungurwa vy'ingenzi nk'uko laura lunga roti umukuru w'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu mu gihugu ca mauritania yabibwiye ibiro bijejwe gutangaza amakuru associated press longaroti yavuze ko abantu bashika mirongo umunani na batatu bashoboye koga bagashika ku nkengera mu gihe abategetsi bo mu gihugu ca mauritania bobo batangaza ko abantu mirongo umunani na batanu barusivye umushikiranje ajejwe intwaro yo hagati muri ico gihugu mohamed salem ul merzug yavuze ko abantu cumi banyarukanywe mu bitaro kandi bariko baritabwaho mu buryo bwihuta abajejwe igikorwa co gutabara barabandanya kurondera abandi bantu bari muri ubwo bwato bataratorwa gushika ubu
tubibutse inshuti mwese ko muko mutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abo naho n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini leta y'uburundi iremeza ko abantu mirongo ibiri n'umunani aribo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'imvura y'iseginya yaguye kuri uyu wa gatatu mu ijoro muri zone ya nyamakarabo muri komine mugina y'intara ya cibitoki mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi abategetsi uh, abateshejwe ingo zabo basaba leta y'uburundi kubagarukirako ni inkuru ya mugenzi wacu eloje wiri kaneza uduce twasinzikaye kurusha utundi ni nyempundu rukombe na gikomero turi muri zone nyamakarabo muri komine ya mugina intara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi bamwe mu banyagihugu bahaba bavuze uko vyagenze imvura yatanguye kugwa nka saa moya z'umugoroba hanyuma iragwa hanyuma twumva imisozi itanguye kubomoka hanyuma itanguye kubomagurika turatelefona bo hirya no hino bamwe baravyuka turababwira ati nyamara rero mwicunge mubwira bari mu myonga hanyuma baze barayegerana baja hamwe hanyuma turagerageza turababwira tuguma twumva ibintu bihomagurika hirya no hino induru zivuga urabona hariho benshi bariko barazura ngaho hariho n'abandi nyene hariya bazuye umutamu umwe yapfuye yitavye imana n'abandi batatu hariya nyene majepfo bongeye gupfa nyene umwe ariko bamuhize bamuwe vuga hano hari umuryango w'abantu indwi bose nta n'umwe ubonana ko ariko barabazuba ibyo byagiye bibahamba imisozi yose yamanutse hirya imisozi hose yamanutse nta murima n'umwe usigaye nta n'ukongera kurima ibihomoka byahomokeye ku bantu abantu benshi bapfuye byakomeye abandi nabo turiho turabajyana kwa muganga ararembye cyane uriya yari afite umwana mu ntoki nyina yabaye umutwaze ubu nawe tumujyanye ubu hariho n'abandi babiri bakiri hepfo batararonka ababatabariza nabo ndibaza bogenda bakaza kubatabara umuryango iwacu turasigaje abantu batatu bapfuye hariho n'abandi batanu mu rukombe bapfuye hariho n'abandi b'inkomere bane bakiri inyuma yabaye gitumbuka kuko n'imvura nyinshi yaguye imisozi itangira gusidagurika isidaguritse rero amazu aratemba menshi cyane abantu benshi barapfa abandi n'inkomere niba turiko turajana kwa muganga umukenyezi nawe yigana ivyo yabonye mu mihana itandukanye yatangajwe n'ivyo yiboneye n'amaso urugo rumwe rwarimo nk'inzu ingahira abana benshi nk'abana bane uwundi yari afise umwana umwe umugore n'umugabo bose n'uwundi mugore nyene yari afise abana babiri n'abandi bana batatu bose bamaze gukubitwa n'ubwo ruzi bagiye abandi bane baciye bahambwa n'igihomoka nyene mayo maze bariko barabazura abandi batatu harimo n'umunyeshuri yari yiga mu mashuri makuru nabo kandi bariko barabazura hariho n'umugore n'umwana mutoya nabo abana bamwe bacitse ariko nyamugore nabo bariko baramuzura n'umwana imirima nta kintu na kimwe gisigaye ahubwo natwe twagiye guhungira ahantu ku misozi miremire hakaguma haturagurika turabura ahantu duhungira twe twarokotse twagiye ahantu hari nk'amabuye niho twagiye guhagarara impande y'amabare ku gasantere kari kahasigaye n'iyi misozi yose n'amazu n'amabati nta n'ikibanza woba ukimenya kihari ntiwomenya ahantu haba hari abayirutse bagaragara atagira agahuzu basahuye abana gusa ubu unye abantu bose nta n'agahuzu bafise nta n'ikintu na kimwe bafise ubu aba bandi bavyeyi nabo nubwo barokoye bimwe mu vyo batunze bemeza ko ubuzima bwabo butazosubira kuremerana vuba ajya mu bimanga ni twa- na- twarokoye agahanga none utwo ni utuntu turokoye natwo tudukoresha jewe igihomoka cya- cyaguye ku- hejuru y'inzu mu ibarabara ndahunze mvuye mu- mu rugo ndiko ndasembera mu mihana Ivi- imirima yawe noneka yangiritse ibiharage yose yose twagomba kuzo ku- gusarura imirima itatu yose je yangiritse yose yagiye inzu yanjye yose iragiye nkubu ntacyo nzondonka nzobamwo umwana tubana inzu yahomotse n'ibintu mugabo umuntu namurokoye nayo jewe igeretsweko n'intude ntiyahenutse ngo ijyame hasi igiharage kimwe kivi kiva rubona rujya runtu iyo rwavuye rwashikanye mu ruzi atagaharage kamwe sigaranye nayo icibagiwete n'udutoki mu mwanya wa mbere igipolisi cari cavuze ko abahitanywe n'iyo mvura y'isegenya bagera kuri mirongo itatu n'umunani amazu atazwi igitigiri n'imirima navyo birononekara mu nyuma ku rubuga rwa twitter rw'ubushikiranganji bw'umutekano cahavuye candika ko amaze guhitanwa n'imisozi yishitse ari mirongo ibiri na batandatu indwi barakomereka abagera ku icumi nabo baraburwa irengero gushika mu ntango z'umuhingamo desire ndagijimana umwe mu bajejwe intwaro yemeje ko bapfuye bagera kuri mirongo ibiri n'umunani bari mu gacimbiri ka rukombe n'agacimbiri ka nyimpundu bamwe bariko bazora mu mazu mbere hariho n'abandi batarigira baboneka kandi atari bakeya mbere bagiye bajana n'abagore babo n'abana kugeza ubu bamwe bagire baje mu mazika abandi banabo bariko bajana indembe kwa muganga abateshejwe izabo basaba leta kubagarukirako dusaba ko leta yotugera ko tukaro bamwe bakaronka n'agahu- bakabatabaza nk'agahuzu abandi bakaraba nk'uko nk'aho bodushira kuko aho hantu nta kibanza kizosubira kuhaba ah- ni- ahantu hose hatengaguritse nta hantu umuntu yoronka ashira na burende ico dusaba nuko leta yo tugerako kugira ngo itugarukireko na cane cane ko imisozi n'indimiro zose zaheze wanashaka nta n'imirima abenegihugu bagisigaranye kugeza ubu mbere wanashaka n'abenegihugu basigaye nta n'amazi bashobora kunywa ya rusengo aho nibarabara kugeza ubu ntushobora kurengana buramatari w'intara ya cibitoke arabahumuriza joseph teriteka yizeza ko uburyo bwose bukenewe buriko buraronderwa kugira ngo ntihagire abantu barara mu gahinga eroje urika neza ijwi rya amerika urakoze cyane loje buri kaneza dukubitire mu rwanda madame ingabire umuhoza victoire umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwanda ntiyashoboye kuja muri esipanye kwakira igihembo umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu wari wamugeneye avuga ko leta y'u rwanda itamu- itamwishyuye ku busabe bwo gusohoka mu gihugu yari yashikirije Eh, victoire ingabire umuhoza yavuganye na mugenzi wacu jeffrey mutagoma
Ah, nibyo koko bari bantumiye bamenyesheje ko natsinda icyo gikombe banampa n'ubutumire bwo kujyayo kugifata hanyuma nk'uko mubizi iteka rya perezida wa repubulika rimfungura rihamo n'amabwiriza ko ntashobora gusohoka igihugu ntawe uburenganzira na minisitiri w'ubutabera nandikiro minisitiri w'ubutabera musaba ko nasohoka igihe cy'iminsi itanu mu gihugu nagomba kugenda ku itariki ya kane nkagaruka ku itariki ya munani ariko nta gisubizo bigeze bampa ni ukuvuga ko na n'ubu uracyategereje ubwo se igita- igikombe kiratanga uyu munsi ntabyo ngitegereje ubwo nabonye uko batanshubije mbona ko hari uburyo burya buryo bwo kukwangira umuntu akakubwira uburyo bwo kukwangira akakwihorera ntagusubize ngo nutavuze burya abafite nutagize nudahigira abafite icyo avuze nutavuze ubwo ni ukuvuga ko nyine abavuze ni uwo ko ba- banyangiye niko nabifashe kuko iyo banyemera nyine nari kuba nagiye kuki batagusubiza U- waba uzi impamvu cyangwa uyikeka biragoye burya gusubiriza umuntu ntavuganye nawe ngo umenye impamvu burya umuntu yakwandika akakubwira ati ntabwo nkwemere gusohoka mu gihugu kubera impamvu imwe ebyiri eshatu wabyumva ariko ubu byangora kuvuga ngo ni ukubera impamvu iyi n'iyi batuma ntasohoka mu gihugu kugeza ubu ntabwo impamvu nibo bazizinge ntabwo na- nazimenya kuko nta n'izo banambwiye none ubu urabigenza gute niba uwandika ntibagusubize urabigira ute urakurikizaho iki kubera ko bibaye inshuro ya kabiri kuko hari n'ikindi gihe mm, no mu gihugu cy'ubudage bari bantumiye hari konferanse ikiganiro cyari gihari bashakaga ko ngeramo uruhare nabwo ndamwandikira minisitiri ntiyansubiza n'ubu ntiyanshubije ndetse ubu ngubu bwo hari habaye na navuga no kuvugana hagati ya bamwe mu bayobozi b'inzego za esipanye n'iz'u rwanda kugira ngo barebe ko ba- iyo- urwo ruhushya rw'iminsi itatu barumpa nabyo ntihagire igikurikiraho ubwo biransaba ko ngomba kureba mu rwego rw'amategeko uburyo mu by'ukuri uburenganzira bwanjye mpabwa n'amategeko butashobora gukomeza guhonyorwa cyangwa se bakambwira impamvu ntayo ihari ituma ntemerewe gusohoka mu gihugu kuko sinzi niba batinya ko nahunga kuko kuva ntahutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ntabwo nshobora kongera kuba impunzi sinifuza kongera kujya kuba hanze nk'impunzi ariko nifuza kugira uburenganzira bwo gusohoka mu gihugu nk'uko itegeko nshinga itegeko nshinga rirabyemera nureba mu ngingo ya makumyabiri na gatandatu igika cya kabiri ivuga ko umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kuba yasohoka mu gihugu akanakigarukamo ntabwo rero mbona impamvu kugeza ubu ubwo burenganzira babunyambuye batabimbwiye
icyo gihe nabwo igihe wandikaga bakakwangira nabwo barinumiye ntabwo bagushubije nabwo bari icyo gihe nari mfite ubutumire bwo mu budage nabwo barinumiye ntabwo bigeze bansubiza kugeza na n'uyu munsi kugeza n'uyu munsi ubwo rero nibura abantu bagombye kumbwira bati kubera impamvu imwe ebyiri eshatu ntitukwemerera ariko ubwo biraza kunsaba ko ndeba mu rwego rw'amategeko icyo ngomba gukora kugira ngo menye ikibazo mu by'ukuri gihari icyo ari cyo ubu ngubu ishyaka ryawe rishya rihagaze rite mu ruhando rwa politiki
ishyaka ryanjye rishya navuga ko hashize ukwezi kumwe nta bikorwa byinshi turakora kuko turacyegeranya turacyisuganya ariko nabwo turacyafite izo nzitizi kuko nifuzaga ko twahabwa nibura uruhushya rwo kuba abantu rw'agateganyo rwo kuba abantu bashobora guhura nta mbogamizi zindi zibayeho ariko nabyo nagerageze kwegera inzego bireba nabo kugeza uyu munsi ntacyo baransubiza barambwira bati biretse tuzagutumira nagiye uno munsi bari bambwiye bati wibeshye tuzagushaka kugeza n'uyu munsi ntacyo barambwira ngasanga ari ibintu bibabaje dufite amategeko mu gihugu ku buryo ntekereza kw'abo bayobozi bagombye kugerageza kuyubahiriza kugira ngo natwe abayoborwa buri wese agendere ku itegeko kuko riba rihari birababaje ko tuba dufite itegeko ariko ntagire ushaka kurishyira mu bikorwa wowe washaka kubahiriza itegeko ugasanga ugomba kugufasha kurishyira mu bikorwa we ntabwo yiteguye kurishyira mu bikorwa n'ikibazo ariko ku ruhande rw'abanyarwanda nishimiye ko abanyarwanda benshi barimo bararyitabira buri munsi abanyarwanda benshi barimo barahamagara bavuga ati turashaka kwinjira mu ishyaka turashaka kwinjira mu ishyaka ikaba ari ikintu gishimishije madamu victoire ngabire urakoze cyane kuduha icyo kiganiro kandi ukomeze kugira umunsi mwiza yego murakoze namwe ijwi ry'amerika ryagerageje kuvugana na minisitiri w'ubutungane mu rwanda ngo tubaze icyo babivuze ko uko kutaronka uburenganzira bwo gusohoka igihugu bwa madame ingabire victoire ariko ntiturashobora kuvugana nabo uh, n'ibishoboye bidushobokera mu kanya kari imbere turabashikiriza iyo nkuru
bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mugihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yaba ifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwotwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri
radiyo ijwi ry'amerika muri iyi minsi mu gisagara cya bujumbura haheruka gufatwa ingingo zitandukanye zirimo ko amazu y'ubunywero abwirizwa kuba yugaye saa tatu yo ku mugoroba saa tatu y'ijoro kubuza urudandazwa rw'amayinite ya telefone mu mabarabara ko impangu zose zibwirizwa kugira n'imiburiburi amatara abiri abonesha ku ibarabara hari abemeza ko izo ngingo zishobora gusubiri, gusubiza inyuma ubutunzi bw'uburundi muri bo harimo faustin ndikumana uyu akaba umuhinga wanonosoye iby'ubutunzi yavuganye na mugenzi wacu edi gwema mu kanya gaheze mu kiganiro muri isanga tubatega amatwi kuri ibyo by'amasaha byo gutaha amasaha saa tatu izo ngingo zafashwe mu bisanzwe umunyagihugu wese mu gihugu arafite icyo bita duwa oruwazi na duwa yo gusirikira abantu barafise uburenganzira bwo gutembera duwa gusirikira kuganira ruwazire nyine kwishimisha kwishimisha kwishimisha bagashikana basa ibyo ni duwa y'umuntu kwishimisha duwa oruwazi ni ikintu cya mbere ikintu n'umuntu umuntu aba afise igihe rero leta irinze ivuga ati icyo kintu turagihagaritse ziba ari imvo mu bisanzwe zidasanzwe urinze uvuga uti abantu ntimurenze izi saha ziba ari imvo zidasanzwe ntizigarukira ku mukuru w'igisagara cya bujumbura zifatirwa urwego rukuru rwa leta mbere no mu nama nshingamateka bakabasigurira igituma bagasigura igihugu iyo ngingo umwanya izomara cyangwa igituma nigeze kumva umushyiranganje bavuga ngo ngo kwara kugira ngo ubutunzi bw'igihugu ngo babukingire ngo abantu ngo ntibanyuzwe ku bintu by'amagara bitewe n'uko byacu bitera n'igipfungu iyi ngingo nk'iyo ntushobora kuyifata ngo ni amagara ngo ni ubutunzi bw'igihugu kubuza abantu gusirikira turetse yuko bwa mbere ho no mu by'ubukungu konsomasiyo burya niyo ituma ibintu amahera atembera mu gihugu niyo amahera atembera mu gihugu hanyuma tugiye tukabiraba ukaraba nk'ubutunzi aho bugeze mu burundi nkujya nigeze kubivuga todo poverite ni nini cyane todo poverite ni ikintu cy'igipimo cy'ubukene maze avuga ko abanyagihugu indwi hafi abanyagihugu indwi ku icumi baba mu bukene budasanzwe urumva n'ikintu eh, ni ikintu ki- ki- ki- kiba gikabije cyane hanyuma kandi hari icyo bita todosararizasiyo mu burundi y'u- y'abantu bashobora kuba bafise ahantu bakora bakaronka n'ikintu n'akantu bahembwa roveni todosararizasiyo ni bake cyane ni umunani ku ijana urumva ni ukuvuga abarundi benshi barenga mirongo icenda ku ijana batunzwe no kwideburira mu tuntu hirya no hino barara barihangayika bari icyo bita eh, kwisumamo mu tuntu twinshi kwibako ugaca usanga rero bwabuze nabwo butari ko buraboneka barondera ingene baba ibyo vy'amayinite byose uvuga ngo vy'imitaka abantu badanaze hirya no hino n'iki canke usanga ari nk'umuniverisiteri canke n'ubundi muntu ariko aride baraba ingene yorindira igihe akazi katarabaho Ye, akazi atarakaronka abeho gute iyo rero ubukene bwabaye bwinshi hari ibintu bimwe bimwe udashobora gutangura gufata ugenda urafata igihe ingene uriko urabona ko nawe muri ekonomi leta hari iciyongeye ku co washizemwo mugabo uburagije abantu gutyo ku masaha ariko barakosoma ibya ekonomi ariko birasubira inyuma bwana ndikumana ah, kuri icyo cyemezo nanone uko wari ubivuze hari n'abaturage basanga ah, hari igihe icyo cyemezo gifatwa ariko hakaba ah, abandi ah, ba- ba- bagikoresha nabi mu mu kugishyira mu bikorwa Ah, nk'urugero ni uyu munywanyi w'ijwi ry'amerika waduhamagaye ku wa gatandatu atubwira uko abibona cyane cyane ibyo bijyanye no gufunga kare ubunywero reka tumwumve hanyuma ugire icyo ubivuga kubyitwara n'ibintu bijyanye n'amagori batanga usanga ari ibintu benda bizotuma igihugu mbere kihahombera nabo nyine tuvuga yuko bita bwihenze turetse bato bato gusa bahora bakora nabo nyine ubona yuko bihenze nk'akarorero ugiye kuraba nk'umuntu yahora anywesha nk'ikase cumi iye ariko akajya yugurura saa kumi n'imwe saa tatu akaba yugaye gusa ugiye kuraba nka saa tatu zigeze abasirikare n'abapolisi baca batangira gufata abanyagihugu ati ni mwugare ni mwugare bakugaza abantu ku bubare bagatora intebe kurya za parasitike usanga bari batoye nk'intebe zitanu cyangwa zitandatu urumva yuko baba batwaye amafaranga menshi ku muntu wekanya ku bantu ku muntu wo mu kabari ugaca wiyumvira ati none umuntu aguriha inzu y'ibihumbi amajana abiri cyangwa amajana atanu ayakure hehe cyangwa atange ikori rya leta ataronka umwanya wo gukora cyangwa nk'abantu badandaza inyama bo bazozirangura gute cyangwa baronka umwanya wo kuzotsa gute mu gihe bazoba bakora ayo masaha atatu rero nicyo kintu twagomba gushikiriza benshi cyateye amakenga wari uvuze ngo iyo abashinzwe umutekano baje bagasanga akabare kagifunguye batwara intebe za Eh.
plasitike zabo ba ba nyiri kabare Eh, baca batwara intebe z'abantu bo baba- nk'umuntu aba yagitunguye nk'akabara kuko hari nk'igihe saa tatu gishobora kugera nk'umuntu agifite nk'inzoga mu icupa barindiriye kugira yimare bakaca batora nk'intebe zitanu zitanu urumva zitora nk'ibihumbi ijana cyo bagatora ikirenga ariko ibyo ngi- ariko ibyo ariko ibyo ngibyo ntago biri mu ita- ntago biri mu itangazo umukuru w'igisagara yasohoye ko bagomba gutwara intebe z'abantu ntibirimo urumva ntibirimwo mu urumva abasirikare barabikora n'abapolisi barabikora nibyo baca batwara aho gufata umuntu aba ariko aranywa cyangwa ngo bafate umuntu batumye iyo saha aba yarengeje bariko arapima bo batwara intebe urumva baba bamurenganije bakajya bavuga ati genda ngo ujye kugombora cyangwa utange amande kuko nawe urumva ba- uharuye nk'ayo masaha kuva isaha cumi n'imwe zo ku mugoroba gushika isaa tatu z'ijoro urumva yuko aba ari amasaha makeya abakozi urumva ni make cyane umwanya wo gukora barawugabanije cyane ugaca ugira ati none n'umuntu agiye kuriha nk'inzu y'ibihumbi amajana atatu cyangwa amajana abiri gusa usanga uzi yuko nawe bigendera inzu zaho reka twakire n'abandi babiri hanyuma basubirize rimwe reka dufate christophe wiriwe neza ugiye kuraba igihugu cy'uburundi abashomeri ni benshi cyane ugiye kurarya abantu badandaza amayinite ku mitaka ni abana bahize ishuri babuze akazi aho usanga bafashe ingingo yo kubirukana none leta iri itegura iki bazoca babaho gute abona yuko ari babana iyo nzu usanga umwana yabuze icyo akora yabuze iyo aja kuko naho yagomba ngo yiyungunganye baduhimiriza ngo twiyungunganye ariko bagaca bafata ingingo nk'izo none se uwo muntu azoca ajahe iyo ni ingingo ibabaje cyane usanga baguma abana baduta mw'ibarabara usanga bava mu bihugu bagenda kurondera ubuzima ariko twagomba kwiyunganiriza iwacu nawe nyine ugasanga ntibikunze ibyo byose ni ibintu bakwiye kuraba gufata ingingo bakamanza bakaraba koko icyo ikwiye gufasha abantu bajya bafata ingingo ku nko ku- nko guhohotera abenegihugu urakoze cyane ah, christophe mu gihugu cya zambia kuri ibyo bitekerezo byawe reka dufate na david wiriwe turiko turaraba ingene igihugu gitunganijwe ingene abantu babaye leta n'abana abantu bato bato usanga badafite iyo baja n'iyo bava gusa uvuga uti iki urucuruzwa ruto ruto ba bantu bakorera ku mabarabara bacuruza amayinite utumenga utumenga uba uriko urabahohotera nk'akarorero nk'abo bose bahari bacuruza amayinite abantu usanga bagiye za kaminuza bagiye amasegonderi kubera babuze ubuvuzi bagashobora guhitamo kwitunganiriza ubuzima uko babubona kugira bashobore kuronka ay'isabune cyangwa kubaho mu buzima bubayabaye urubuga usanga utifata ingingo yo kubirukana kubabaza ko ibyo bicuruzi umenga uriko uratuma igihugu hagutera gitera imbere haba gutera gisubira inyuma ubugira kandi urakoze david nawe kuri ibyo bitekerezo Ah, bwana ndikumana ah, david christophe ndetse n'uwo mukunzi w'ijwi rya amerika waduhamagaye ku wa gatandatu ahanini barasa nk'aho bagaragaza ko izo ngingo zafashwe ah, n'umujyi wa bujumbura zaje kubangamira ah, ubucuruzi buto buto muri icyo gisagara hanyuma bagaza n'impungenge z'uko abaturage akenshi leta ah, iba yizeye ko batanga uwo musoro ukoreshwa gukora ibikorwa by'igihugu ah, batazashobora kuwutanga ibitekerezo byawe Eh, ubwa mbere hoho eh, kuri ibi inyi inyigo nk'izo ziriko zirafatwa zifashwe gutyo bigaca bituma ba- zongereza ngo abapolisi baza baraza ku- kuraba ko zakurikijwe Eh, uri kurongereza ingene abapolisi cyangwa amajwi bashobora kwigikamukiza bakabikora nabi kuko eh, baca baza eh, ugara harashaka nabi bakabwira ati ku mvu harashaka kwaka ibiturire ati zana ya anyi cyangwa bakaye bakicira amande abantu bidaciye amategeko hari ibyo bumva ngo baca batwara intebe ngo uze kuzigombora Umva, ha- haca haba ibintu byinshi bituma umengo agati ko kugumya yuko ariko karasinzikara ibyo twari twabishikirije yuko eh, n'ibiturire cyangwa ibintu eh, remezirano biturire bijya byo gukoresha igikeneye bishobora guca biba byinshi kuko umusuda arashobora kuza umwe akabikora kumva neza undi umwe akabikora uko abyumva kandi uwo musudari akabikora ntubwire ngo ba- baba bafashe ingingo baba bari kumwe cyangwa umupolisi baba bari kumwe wari usanga rero ni ibintu biruhanije cyane eh, ku banyagihugu baba bari ngaho ariko barakonsoma bifatira akantu kabo ibyo vrema ni ikintu iyo ushaka kugira abanyagihugu eh, bagira umu- umu- babeho mu mwidegemvyo uragabanya ingingo zituma eh, abajeje umutekano baza baraza kubahohotera bavuza akantu akenshi bita la liberite barya liberite y'indagso y'ikintu mu by'ubutunzi mu kwidegemvya yose kandi biri mu ibwirizwa shingiro noneho biri mu ibwirizwa shingiro iyo birinze bihagarara ni uko ziba ari imvu zidasanzwe izo mvu zidasanzwe nazo ntizigeze zisigurwa ngo zisigurwe nico rero ki- abanyagihugu nico nico gituma batavyumva izo mvu zisanzwe zituma leta ibikora ntizasiguwe byaje gutyo gitumbuka abantu gaca baguma mu mwijima mu bisanzwe rero ahantu n'inama nshingamateka zikora zabwiza gutuma kuza tuti mbega zikora zikora eh, eh, guserukira abanyagihugu zica zihamagara aba aba aba abo bategetsi bagasigura ampibiriki izo mvu zituma umwidegemvyo eh, w'abanyagihugu w'abenegihugu usubiye inyuma kuko ni- ni- n'ibyigashingiro iba- iba ari bibirekura Mm, hanyuma bwana ah, ndikumana ahandi mu bihugu bitandukanye aho ingingo nk'izi zagiye zifatwa ah, zafatwaga mu bihe bidasanzwe mu bihe by'umutekano muke mu burundi nubwo bavuga ko atari ko bimeze ah, ariko zigafatwa bihaye igihe runaka bizahagararira hari igihe umujyi wa bujumbura wihaye ko ah, uzongera ugasuzuma iki cyemezo hanyuma ki- ikaba yagikuraho jisite mbanye niho navyo yuko ubwa mbere ho yuko umuji wa bujuma ibyo ni ibyemezo byo hejuru urwego rwa leta bari nk'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu leta ikavuga ati kubera imvu z'umutekano izi n'izi n'izi zisiguye neza bakazagira n'amashinga amateka mbere mu bihugu bikomeye hari igihe n'izo ngingo bazankira leta bakazankira leta kuko etat d'exception iratuma canke ibintu ngo nka bene inzu biratuma hari abantu bo mu nzego zatari z'umutekano bashobora kwigikamukiza bagakarira abantu bakiha ibintu ku nguvu ngo uri mu makosa ngo uri hehe ugasanga nkubona ubona nk'abapolisi birirwa bariruka inyuma y'umwa y'abana b'imitaka ukazabona umwana afise umutaka umupolisi ari inyuma umugore ariko adandaza im- i- u- utuntu yikoreye ukabona bari kumu- umugore w'imikanga ariko yirukira n'umupolisi Tukabona ivyo bintu turiko turabirorera nyene ukabona ukabona ko ari ibintu nyene biruhanije umaco gituma izo etat d'exception kugira agateka k'umunyagihugu agome gacu zifatwa mu gihe kidasanzwe kandi casiguwe neza na leta ndetse iyo abantu benshi babibonye yuko bishobora kuba byarenze barashobora no guca bitwara muri za kurusi pureme n'ahandi ahandi za kuru konstitutionnere ziraraba ama acte reglementaire yafashwe n'abategetsi abantu baka- bakagira bakaza kwitwarira za kuru konstitutionnere biziya ba ombudsman abantu bakabitwarako bakavuga ati izo ngingo si izo bisa nuko ni demokarasi tutarayinjira mu abanyagihugu bamenye neza ingene bayikoresha nk'ubu ndazi ko hari n'abanyagihugu ba- bake banazi ko nka kuru konstitutionnere uyitura ko mu gihe ingingo zimwe zimwe usanze ziba zigize So, Faustin- ni ibintu Faustin- mbona bikeneye kuzigishwa cyane
barakoze cyane radiyo ijwi rya amerika isameraniro washington dc mu kirundiro mu kinyarwanda niho tugera turangirije ibiganiro byacu murakoze